naho n'umwanya w'ikiganiro murisanga mu kiganiro cacu cy'uyu munsi murisanga uh, turagaruka ku vyerekeye cane cane e, amakuru ariko aratangazwa muri iki gihe avuga ivyerekeye ihunyabwoko e, hanyuma rero tukaba tuvuga cane cane ku raporo yashikirijwe n'ishirahamwe FIDH ishirahamwe yitaho gatekazira muntu FIDH mu ndwi iheze yaratangaje ko ubwicanyi hamwe n'ubundi bugizi bwa nabi bwakorewe abarundi mu kiringo cy'umwaka n'igice bikabije ishyirahamwe FIDH rivuga ko indyane za politiki ziri mu Burundi zishobora kwadukamwo ihonyabwoko rikaba rero ririko riratera kamo amakungu kayasaba kwama yarikanuye kugira ngo ibara ntirirwe ishyirahamwe FIDH rivuga ko abantu barenga igihumbi bamaze kwicwa kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka uheze ngo mu gihe abantu abantu ibihumbi umunani bapfungiwe imvo za politike mu gihe kandi irengero ry'abantu bari hagati y'amajana atatu n'amajana umunani ritazwi mu buhungiro naho hakaba hari abarenga ibihumbi amajana atatu iyo raporo isohotse mu gihe kandi na departema ya leta y'amerika mu ndwi iheze yagabishije abanyamerika ngo ntibagendere mu burundi kubera uruhagarara rwa politike ruharangwa hamwe n'ibitero by'abantu bitwaje ibigwanisho uyu munsi ku wa mbere naho inama nk'impuzamateka y'igihugu cy'ububirigi yumvirije abarundi bari mu mashyirahamwe atagira inyungu za politike atandukanye kugira ngo atange umuco ku kuntu agateka kazira muntu mu Burundi kifashe aha twakwibutsa ko inama nkenguzamateka y'u Burundi yari yasavye inama nkenguzamateka y'igihugu cy'ububirigi kwitobandanya kumviriza abantu bari ku rutonde rw'abakurikiranwa n'ubutungane bw'u Burundi mbega ayo raporo avugwa mu gihe abarundi bariko baronka akizero k'agahengwe mu yabona gute mbega abakurikiranira hafi politike yo mu Burundi babona ko hashobora kuba ihunyabwoko mu gihe byogaragara kwa barundi bo mu bwoko bwose babanye mahoro ikintu mwibaza coba gituma amaraporo nk'ayo aguma atangazwa n'ikihe kuri ibi bibazo vyose rero turi kumwe na professeur Deogracias Nahamira tukaba turi kumwe kandi na Terence Mushano ari mwishirahamwe ya se genocide tukaba kandi turi kumwe na Richard Chiramunda umukuru w'iradiyo itangariza amakuru ku buhinga ngurukana bumenyi radiyo Bujumbura mwiriwe neza bashikana naye mwese turi kumwe mwiriwe neza murakomeye yego reka ariko tutarinze kubatesha akanya nagomba dutangure ikiganiro dutangure ku mushirantahe umushirantahe terence mushano tubwire cyane cyane abahinga abashingantahe bose turi kumwe n'abashingantahe bakurikirana cyane rwose politike mu burundi bakaba bazi eka n'ibibazo byose byo mu burundi nashaka dutangure kuri mwebwe mushirantahe terence mushano mwihweje iyo raporo yasohotse mu ndwi iheze ya FIDH ivuga ko mu Burundi hashobora kuba ihunyabwoko namwe uko niko muba mubibona murakoze Frederic ndaramukije n'abatwumviriza mwe bose mu iyo raporo ya FDH narayisomye kandi ndayibona n'imbere yanjye n'ubu ikibazo cy'ihonyabwoko mu burundi uko bisanzwe kiguma kigenda kandi congera kigaruka none ibivugwa ubu byoba ari byo canke atari byo ingene ibintu mu burundi byifashe bwacu abafise amakenga nibaza ko atawoca abatera ingata iyo icaha kidahanywe kirashobora kwigarukiza kwisubiriza ibyo ishyirahamwe mpuzamakungu FDH ihamagarira ko kominote interinasiyonari amakungu yoba amaso umuntu yarabye agafatira uturorero ku bintu byagiye birashika ngaha mu bihugu bibanye nibaza ko abantu baba bategetsi baba batwagwa baba amakungu atawoterera agati mu ryinyo boraba ingene ibintu bijya mu buryo twibuke ibyabaye mu burundi no mu bindi bihugu bibanye mu gihumbi kimwe n'amajana cyenda mirongo itandatu na gatanu ihonyabwoko ryarabaye ntiryahanwa mirongo igihumbi mu kimwe n'amajana icyenda mirongo irindwi na kabiri mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda mirongo umunani n'umunani mirongo icyenda na gatatu n'imyaka yakurikiye ntibyahanwa mu mwaka uheze abantu inganda zaragandaguritse ivyo bavuga igiti kiri naho kicoba kirenga canke kiri ico nyene ntawe utabonye yuko abantu terence terence ubwo bwicanyi bwabaye muvuze mu mwaka uheze bwari bifatiye ku bwoko byari ibibazo bizananye ku bibazo bya politike mugabo igituma bafatira ku bwoko barazengira ngo amakartie yabamo abatutsi menshi y'i bujumbura niho uruhagarara rwasutamye no mu birahito biratandukira n'amakomine abamo abatutsi benshi ariko icyo womenya n'abahutu batari badacuditse n'ubutegetsi nabone barakandaguritse rero icyo nagira nari nkibandanya mu kubaha uturorero mu rwanda byarabaye mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda mirongo itanu n'icyenda mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda mirongo irindwi na gatatu ntibyahanwa mirongo icyenda na kane riratema riratongora ni kuki ishyirahamwe fidh itosaba ko abakoze iryo honyabwoko bahanwa icyo kibazo turakigaruka ko ariko reka tuhe n'ijambo professeur deogratias nkinahamira nawe nyine ari mu burundi atubwira ukuntu ibintu byifashe muravye ukuntu ibintu byifashe ukuntu abarundi babanye murabona ko iryo honyabwoko ryoshoboka muri kiye
mwiriwe neza frederic mwiriwe neza
ubu nicaye ngaha i burundi bujumbura muhiri wanje niho ndi kandi ndahamaze hafi iminsi itari mike kuko ndi muri konje sabatike alors hariho ikintu n'ukuri umuntu akwiye kubanza kurabira ko ibintu byo kuvuga ngo jenoside igenda igaruka igenda igaruka none ko abo bavuga ngo bariko barategura kugira ngo ntibe hanyuma mugabe ikaba igenda igaruka igenda igaruka byo wibaza ko umuti wabo ari uyuwe rero nibaza ko dukwiye kuva muri ibyo bintu byo kujya mu bintu hamwe umuntu arahaba ngo hirya y'ejo habaye iki hirya y'ejo habaye iki nicyo kirimo no gusubira kwibaza ngo abantu badukoronije ngo nibo baduteye ibi bihari mugabo mu gihe waba nawe barabiteye tube turi ngaha turabagabo turabagabo turakwiye kugira ngo tube ari twebwe tubironderera umuti tukabironga hari ikintu ndamba ndiko ndibaza kenshi iyo turiko turavugana na mushana muri afurika hari ikintu bamwe bavuga ngo kominote internationale urabona ndabikuye kuri ibi bavuga byateguwe muri parlement belge kominote internationale ivugwa ino iwacu muri afurika gusa ugeze buraya nta n'umwe avuga ko international niyo bayivuze nibo baheza bakitorera inyinshi ubonye n'ubwabo cyane baza ko ari abantu bazi ubwenge nk'uko natwebwe tubuzi kuko umuntu ni umwe umuntu ni umwe kandi iyo ageze ahantu araheza akiyumvira ikintu akabona ko ashobora gutorera inyinshi cyane cyane iyo ari kumwe na mugenzi we kandi bakayaga bumvikana iyo rero jenoside bibaza ko igenda igaruka igenda igaruka nibaza ko ari amarementanye jeni uko ndavyita ni ibintu vy'uku rementanye kugira ngo bashikire ku ntumbero yabo nico bona yaravuze nti jenoside bariko barayitegura kandi umunsi bayikoze barondera ubwo bazoyegekako barondera ubwo bazoyegekako kuko ndaha nta kintu na kimwe jewe eh, muri iki gihugu cy'i Burundi kiragendwa ahantu hose ahantu hose ngira ngo ntantu ndagendera ntantu ndatembera eh, kandi urabona abantu bose bari kumwe tutavuze ibintu by'abantu batoyi tuvuge no mu nzego dore mu nzego tugasobanurira no mu bantu urabona ino mu burundi batunzwe no kuba bari hamwe bagafashanya ibintu byose babaja ku mirimo yabo abenshi noneho bigira kurima yego gaca nibaza nti ni ukuri kubwira mbere ze ko mbanze ndakubwire jenoside yo kuvuga ngo iragenda igaruka nibaza ko ari ibintu bagomba kurondera aho bayengekereza kugira ngo bavuge ibindi bindi bashaka kuvuga nta jenoside ni ukuri niba zishoboka mu burundi abo burundi bamaze imyaka myinshi cyane ndeka ndabasabe mu mpe inyishu ngufi ngufi ko muri batatu kugira ngo turabe ko twoshobora kwishyura ibibazo by'abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika hamwe n'ibibazo byose twateguye mushiya ntahe Richard Kiramunda mushana Kiramunda Richard nkuko muvyumvise hariho abavuga ko atahonya bwo kujoba hariho n'abavuga ko rishobora kuba ko ryabaye kera ikintu mubona eka nayo maraporo akagumasohoka muri iki gihe n'ukuntu abarundi basa n'abatavuga rumwe ku kibazo cy'ihonyabwoko byoba bitumwa n'iki kugira ngo abantu babone ukuntu gutandukanye biriko biraba mu Burundi ndabona Richard Mengo telefone yagoranye gatoyi reka mushe ntahe uh, mushano ico kibazo narimbaje uh, Richard namwe murashaka kucishura ni kuki abantu babona badasoma kumwe biriko biraba mu Burundi mukanya gatoyi cyane
mu bisanzwe ibintu kugira ngo babisome kumwe nagira nibaza yuko ari ukubera bose nyine baba bamerewe iyo icyaha gikozwe kigira ugikora n'ugikorerwa uwagikorewe ndiyo bibona cyo kimwe n'uwagikoze mugabo nagira kuri ibi bya ikimbiro cya deo kandi amuramukije bicarike kominote interinasiyonale amasezerano mpuzamakungu y'ukwikinga no kurwanya ihonyabwoko yo mu gihumbi y'itarike icyenda z'ukigarama umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo ine n'umunani yabaye inyuma y'ihonyabwoko ry'abayahudi yabaye mirongo ine na gatanu ni ukuvuga ko amakungu yavuye hasi ya tribunal de nuremberg aha bavuga ngo amakungu ntabaho n'abo mu bihugu bya rutura regisi tribunal de regisi yugoslavi abahugu bya rutura ihonyabwoko naho ryoba ahandi iwabibura iyo ribaye ribaca bava hasi bakarwaniriza hamwe ko rero twebwe mu burundi icyo ndamwemerera avuze ari cyo abarundi twobiga inama kugira tujye inama rero ni ukuvuga yuko tubona yuko icyo cyaha ari kibi mugabo ntitwovuga ngo ntitwofashwa n'amakungu amakungu yodufasha kuko abirwanisha abibiki biva hanze jena ariko ngiritoha akarorero ingene bababwiye abanyarwanda bariko barabwira bati babwira uwahora atwara u rwanda bati reka impunzi zihunguwe bakababwira ngo ibihugu ntibibakire ntibababaho ubwenegihugu iyo bari efuperi igatera igatera hanyuma ihonyabwoko ry'abatutsi bari mu rwanda bagahona n'abahutu bataryemera twe turi mu burundi rero dutegerezwa kuba maso dutegerezwa kumvikana tudasabye ngo bikingwe hakiri kare tuzusanga bihitanye abantu batari bake kandi twebwe tw'ikintu kugira icyo dukwiye gusoma kumwe ni ukubona ko ari ribi kandi ko rishoboka kuko ryabaye ntirihanwe nta ikindi kintu yego mu kanya gatoye professeur deogracias ntiramira mwavuze ko hashobora kuba hari irementanya hariho inyungu zo kugira iryo rementanya ku bantu bavuga ko hariho ubunyabugogo bishobora kuba
ibintu byose byaba biteranya abantu iyo ukibona n'igihugu n'ukuri kimeze neza sinovuga ngo ni uko ndi umurundi mugabo n'igihugu kimeze neza giheza gitunze gitunze gifite ubutunzi bwinshi cyane cyinshi ahenshi ni nacyo tuzira rero inyungu irahari jewe ibyo ariko aravuga mushano nagenda kwa mugise amahoro neza kuko wowe twama twahuye kandi tuyaga neza none reka turabe ukuntu twogira icyo dushitse ko kugira tuvuge ibintu uko biri cyenda akunda kuvuga ibintu uko biri nibyo byiza kandi atari umuntu akikiye iruhande mu mirongo irindwi na kabiri jewe nari nkuze nari nkuze imyaka mirongo ibiri n'ibiri kandi mirongo ibiri na kabiri haranciye ko nari nkuze rwose naragiye no mu mbimba narahamaze ijoro ryose hanyuma baza kundora mu gitondo naramaze umugabo mu nyuma amezi gatandatu mu bitaro kugira ngo usubire gukira ndetse ndashobora kugira tema nyaje ibyo nabonye mu mirongo irindwi na kabiri ibyo rero dushobora kuvuga ati byiho nabyo ko cyangwa by'iki nagomba kubwira yuko inyungu ziba zihari umwe umwe wese araheza akaba afite inyungu yiwe akurikira ikintu rero mugabo gikuru igihe navuga ndi byiza ni uko twokwikorera ibintu tukabitunganya tukabiheza kuko nta muntu wo hanze cyane cyane nta mubirigi ashobora kubidufasha kandi we yabiduteye ntushobora kuza kubaza umurozi ngo ari waguha umuti ntibishoboka ntibiheza ngo bikunde aho rero nibaza ko twaza tukahumvikana nicyo gituma nibaza ngaha twaravuze neza mu burundi yuko dushobora kwicara tukavugana ibintu ngaha mu burundi kandi biramaze iminsi biriho mu barundi bose bahari nta barundi babiri batatu bashobora kuvuga ngo duhagaze hariya duserukiye igihugu cyose bakavuga ngo bagiye kubona n'amakungu ngo bavuge iby'i burundi kandi batakiba n'i burundi bafite n'ayandi madosiye basanganywe kandi afise de preve Yego me- byose birasinyana amasezerano yavuze ko ari amasezerano yo muri neuf cent quarante cinq amasezerano mpuzamakungu nibyo hari amasezerano mpuzamakungu n'ayandi yose ariho sino ntawo biriho nta ibyo bya fdh byose babigira ko Yego me, eh, aba ibihugu byasinyaniye sabwe sabwe sabwe reka ndabibutse mu mpinyisho ngufi ngufi ndabona umurongo wa richard ubonetse richard kiramunda nawe nyirari ngaha mu kanya gatoya cyane rwose mbere yo guha ijambo abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika richard mutubwire namwe ukuntu mu- mwakiriye ijya raporo ya- y'ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agatekamutwe muntu fedh ivuga ko mu burundi hashobora kuba ihunyabwoko murakurikirana amakuru yo mu burundi murafite ikinyamakuru na mubibo- ibintu mubibona gute mu burundi iryo honyabwoko bavuga ririko rirategurwa ego eh, mubanze mumbabarire gatoyi kuko byaciye bicika sinumvirije ibyo abandi bavuze eh, kuko twari mu nama i buruseli muri sena eh, bariko bari baravuga ikibazo c'uburundi Eh, kuri ivyo bintu rero eh, muvuze vya F- iki- icegeranyo ca fdh jewe uko ndabibona bakoze akazi kabo eh, ka misi yose ko kugerageza kumenyesha ibiriko biraba mu bihugu bimwe bimwe aho eh, hasanzwe hari ingorane mugabo eh, je nibaza ko eh, ba- barenza gatoyi eh, ba- barakokeza Eh, nkumbure hariho ibintu bimwe bimwe eh, batamenya ikindi nagira mvuge ku byerekeye iryo honyabwoko ry'abatutsi rivugwa na fdh ni uko eh, iyo ntumbero yo gushyira imbere eh, kuvuga umwanya wose iyo honyabwoko ry'abatutsi nkumbure je mbona yuko ari ukuntu eh, baba bariko bafata abatutsi nk'abana abantu batazi ivyiriko biraba mu gihugu cyabo none ikibazo jewe mbaza ikibazo gikomeye mbaza ni ab- kubera iki atari abatutsi bonyene bavyivugira none bobo ntibabona yuko eh, nkumbura iyo mugambi uhari jewe nibaza yuko izo za fdh zogabanya gatoya ku gaci- ako gacanwa ko gukora akazi kabo kuko nivyo bibatunze bakareka by'ukuri abariko barumva yuko eh, hari ingorane mu gihugu bakavyivugira bonyene ahandi ho eh, simbona ingene bifashe Yego me- reka, eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamyanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turafise samuel mwiriwe neza mwiriwe cyane mwiriwe murafise ikibazo murafise iciyumviro mu kanya gatoya cyane rwose ikibazo kigufi i- iciyumviro kigufi bo yegome jewe nagomba nshikirize ku kijanye na n'iryo n'ivyo bavuga ku burundi uriko uraraba egirevure iryo shirahamwe fbi eh, iryo shirahamwe sinzi ukuntu ba- ndiragibagiye ukuntu imeze fedh ehe yegome ryarakoze akazi kayo ariko rero uriko uraraba umuntu wese mu bintu bavuga kenshi kumbure ashobora kubibonamo inyungu runaka kuko uriko uraraba mu bihugu bi byinshi abanyepolitike barakunze kwitwaza ikintu kijanye n'ihonyabwoko kandi ihonyabwoko ni ikintu ca mbere coroshe kuririrako ariko uriko uraraba mu burundi nibatwereke ibimenyetso vyerekana ko ihonyabwoko rihari kuko tuko turaraba ubu uriko urara- ugereranije mu myaka yahera y'icenda na kangahe irindwi na kangahe hariho icotuma kumbure abahutu n'abatutsi bacanamwo mugano ubu uriko uraraba ubu abahutu abatutsi babayeho neza barabanye neza bakora ubuzi bose igi- inzego ziravanzwe je ni- sinzi rero igituma bavuga bariko baririmba iryo iryo jambo ngo ihonyabwoko mu burundi dushaka rero baduhe umuco kumbure baduhe umuco kugira ngo tuyimenye icyo twamenya cyo cyo tuzi cyo ni uko tuzi ko ihonyabwoko burundi ri- rigoye cyane ahubwo hoba iyindi motifu mugani atari ihonyabwoko murakoze nicyo kibazo cy'iwanjye murakoze samuel eh, mushiyantahe eh, mushiyantahe turi kumwe eh, eh, kiramunda reka dutangure kuri mu Tera- terance mushano Eh, mu gihe iryo honyabwoko ryoba rita- rita- ko rirategurwa mu gihe ata n'ibimenyetso byoba bihari ingaruka mubona nk'amatangazo nk'ayo yogira ku banyagihugu n'iki ni- ivyo ntibishobora gutuma abarundi bashira umutima hejuru kandi iryo honyabwoko ryoba ritariko rirategurwa Jewe na ah, hariho hariho abavuze ibintu bya kiremantanya mugabo mu byerekeye jenoside hariho n'ikintu bita negationisme revisionisme uguhakana ibintu iyo bishoboka cyangwa iyo biriho twebwe ikintu twebwe tugomba twifuza ni uko ritoba icyo ni icyifuzo mugabo hariho ibintu njye nagomba kubamenyesha aho ubu mu rwanda na- ntanga akarorero barababwira bati reka impunzi zitahe abandi ngo ntibanwe ntibagire aho bashikira uburundi bufise impunzi hanze mu bimenyetso bukagira abantu bo muri opozisiyo hanze hanyuma bose baca bagomba kugaba abantu baba bagowe ni bande abantu bari mu burundi uri uri mu burundi wowe uvuga uti umunsi barwanya izo mfizi ubwatsi nibwo buzohaherera aho batutsi rero bariko baravugwa none boshira umutima mu nda gusa nkuwese kuvuga ngo n'ubuzi buraboneka bose iyo bavuze ko mu gisoda abatutsi batagiye kwiyandikisha ahubwo n'uburyo buremesha ikindi cya kabiri ibyo nibaza ko muri fph hari ibyo bavuze ari byo ibyo byo kuvuga ko bizoshoboka hamwe bitoshoboka atoba ari byiza mugabo umuti rero beho yanabivuze abo barundi ntibemere bavugane ukuri kandi mugabo icyo mwomenya cyose none uzobwira umuntu yabikoze ngo yemere guhanwa aho mwumva ayo makungu ategerezwa kujyamo ntajyamo ku nabi gusa ntajyamo kubera inyungu zabo gusa aranajya no ku neza y'ubuntu agateka kazina muntu ntikatihabwa kandi uburundi si izinga ryonyine uburundi n'igihugu kiza kuba mu makungu tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na leonard leonard mwiriwe neza abahaye mwiriwe frederic mwiriwe neza murafite ikibazo murafite icyumviro yego ndafise cyane cyane ibyumviro cyangwa intererano ngomba guterera muri iki kiganiro emunyarutse yego yewe ubwa mbere kuri abo bantu bariko baraharira yuko ibyo bintu by'ihonyabwoko bidashoboka umuntu yagira atange nk'ibintu bifatika bishobora kuba byibonekeza yuko hari ikintu kibi cyateguwe ku bantu cyangwa ku bwoko bw'abantu bamwe muri sivire icya mbere hoho ikintu harabaye ibintu byo guturira amaradiyo harabaye ibintu byo kwirukana cyangwa gutuza amashyirahamwe yigenga yarajejwe kuvugira hagati y'akazina muntu yarajejwe kurwanya hagati y'akazina muntu hari ukuva muri sepeyi kwa leta y'uburundi hari insansuma nyinshi ziriko zirakorwa hirya no hino usanga zifatiye ku bwoba hari urwaruka rw'umutakure rwateguwe kuva kera gushika ubu kuyica ukubita mugabo tukaba tutarigera twumva nimba mu gihugu cy'uburundi hariho ubutungane abo bantu bahanye ibyo bintu byose rero bishyize hamwe uravuga uti nimba atariho nyabwoko hariho ibintu bibi byateguwe kandi bimaze kwibonekeza mu nzego zimwe zimwe aho umuntu ashobora gutanga akarorero mu nzego z'umutekano aho hari ubwoko bumwe bw'abasirikare usanga babangamiwe gusumba abandi hariho abishwe hariho abagiye amazima ngo tutazi iyo bari gushika uyu munsi ugasanga bariko baragira na peredofe mu gisirikare haza bamwe abandi bakabagiriza mu bibuga aba kandi ibyakozwe twese twaravuriye aho rero abantu baba bariko baragaba uwahari rewe sindiyoni ngo nkarise ngo ikinyeho nyabwoko canke kicu mugabo ni ukuri aho amaso y'uwanjye agera ahubwo ntibyateguwe gusa no kuba ryarabaye kuko hategereza kuba hari inzego ziko zirasigura basi ibintu byabaye mu gihugu byari mugabo ibintu atandukanye reka duhe ijambo professeur de gracias nkinamiragira icyo avuze ku byiyumviro mushikirije ibintu muvuga ko byaba byerekana ko hashobora kuba ihonyabwoko professeur yego bo njye ni ukuri ikintu nibaza twaraguye guharira ko n'izo nyine bya jenoside nayo ibindi hari ibyo abantu bavuga ukumva neza ko ari ibintu by'amaremendanya kuko bavuga ngo habaye iki habaye iki mvugo ndahavuga icyo ya muntu yashobora kuvuga icyo ari cyo kubwira abantu bapfa bagira n'amatoza ahantu batanga inyishu icyo nagomba kuvuga rero nagomba kuvuga cyane cyane hariho yavuze mu bintu byo guteranya guteranya ntibisanzwe turabizi neza kuva na kera no kuva ku baromani guteranya kugira ngo ushobore gutwara abantu bikoroheye ibyo birahari ni sisiteme bose bakoresha mu gihe bihari iyo rero turi ko turavuga ibyo guteranya nabo nyine bateranya ababishoboye abagize icyo baherako mu gihe rero atakihari ibyo ni ukubwira coco ibyo avuga by'abasoda mu gisoda nta musoda n'umwe araryana n'uwundi mugabo warabigerageze mu buryo bwose hariho n'uburari bushika nka cumi na bungahe buhari mugabo nta n'umwe araryana n'uwundi ereze imana yaradukingiye hanyuma rero guteranya abantu nabo basanzwe bama bateranije abantu nk'iyo ariko baravuga ngo ngo ngo ngo ngo hariho ngo urwaruka rwateguwe kujya kwica abantu kijya muramenya n'ubusa burema iyo tuvuze ibintu by'impunzi njyewe ni ukuri impunzi ngira ngo ndazizi zose ko n'abahunze bagenda mu rwanda bagenda muri nusa uburundi bwararonse impunzi rurenga ku miliyoni n'inusu abo bose abo bose baravuga nta muntu n'umwe numva bicisha mu kanwa mugo harabaye umuriyoni n'inusu impunzi z'abarundi zagiye n'ubundi ziraheza kugaruka bamwe bari iyo muri amerika abandi bari muri australia abandi bari muri tanzania abandi bari hehe bararonse ububira hirya no hino ibyo rero ni ibintu biri noshyira muri kahise ku burundi ibyo ubu ni ibintu bitagishoboka na buhoro buhoro n'ubu twirirwa turabwirwa barasemerera abategetsi bavuga bati abahunze ntibaruke n'ibintu byabo ni ibintu bicunzwe uwasize inzu uwasize itongo uwasize ikintu nta n'ikintu na kimwe kiriho kiravamo ariko bya kera urabona abahunze kera amatongo bashyira barayatwara batwane cyo gituma n'ubu bitahera biri mu ngorane burundi buvise ubu nugira ngo basubize amatongo none rero icyo nashaka kuvuga nagomba kuvuga yuko hari ikintu kitoroshe cyane cy'umuntu kumva ni ukumva yuko abarundi bemeye gushyira hamwe n'ubu bamaze iminsi babijyamo ukumviriza abantu b'abanyagihugu ibyo bavuga ukuza n'abandi ibyo bavuga hirya no hino abantu bavuga n'ibyo bariho kandi bavuga hero nta muntu n'umwe wabuza kuvuga ibyo biriko biravugwa n'uyu nyambariwe leonard nkurunziza byose biravugwa ugiye mu kirundo biravuga ubwongereza biravuga ugiye bururi biravuga ugiye mu rumonge ahandi hose biravugwa kandi bariko barabituriringisha ngira rero byo kwiyandikisha by'abantu bagira bati rero abiyandikishije ko ibiharuro byerekanwa ni ukuri bavuga ngo baranze kujya kwiyandikisha nuko badashobora kuboneka reka kuvuga ngo abatutsi babisenga ndi polisi abahutu babisenga ndi polisi senoromari ko abahutu iyo ari benshi usanga ari benshi gusumba abandi ibyo rero kuvuga ngo barabiyoboye ikoze barabyanse nta muntu n'umwe n'ubavuga ngo nanse kugenda kuko nginya nyabwoko nta n'umwe nta n'umwe bigeze banatubwira kandi icyo rero nshaka kubabwira rero inshuti zanjye ni ukuri ubu uburundi abantu bahari bose abatwara n'abatwarwa barashaka amahoro kandi ubu bose bariko baraja hamwe kugira ngo bumvikane n'amahoro ingena genda inzego zose ziravyerekana haba hejuru haba hasi professeur degracias muvunagura amajambo muvunagura amajambo n'ivyo duhana ijambo ndasavye ndasavye n'ukuri ivyo bintu mu burundi ndibaza ko ari ikintu ubu muri iki gihe kidashoboka na buhoro buhoro nawe umuntu avuga ngo barishe naka bishe naka na naka iyo umuntu yavuga ati naka yarapfuye yapfuye muri iki gihe hari umuntu agasubira akaremereza ndabasabe mumpe amajambo magufi magufi cyane rwose ko muri batatu nibaza ko umwanya ugenda ni ngoga cyane rwose Richard Kiramunda havuzwe ikibazo gihambaye cyane cyo kuvuga ukuri ikintu cokorwa kugira ngo abarundi bavugane ukuri nk'uko mwavuze bayage bashira hamwe eka niba hari ivyo bimenyetso babivugane ikintu cyo kuvuga ukuri ni ikintu gihambaye cyane rwose ico kintu muribaza ko kihari muri iki gihe oya oya no kuri ikibazo cyo kuvugana ukuri eh, kiragwaye cyane muri iki gihe habe mu banyepolitike habe no mu bantu batari bake baza baravuga ico kibazo c'uburundi mu mahanga eh, no mu gihugu hagati ingorane ni uko abantu barakinisha cyane ijambo jenoside kuko abanyepolitike bamwe bamwe bararikoresha kugira batere ubwoba amakungu kugira amakungu ahindukire yumvirize ibyo bariko baravuga mugabo ijambo rya jenoside si iryo gukinisha murashobora abantu ntabyo bazi mugabo ibihugu byose ku isi yose hariho amaobservatoire amaleta yose arafite amaobservatoire yo kwiga ubwicanyi amakrime amakrime de jenoside amakrime de guerre ibihugu byose byama bigavye yuko ubwo bwicanyi butoba mu gihugu cyabo nk'uko byabaye mu rwanda mu budagi n'ahandi za armeni bashinga observatoire kugira barabe ko atabantu atabugwi atabudumbidumbi buhari bushobora kugira icyo cyaha kuko abicanyi ntibicaye byamaho rero kuvuga yuko mu burundi ariko harategurwa ihonyabwoko ni ibisanzwe kuko bariko barakokeza kugira isi yose ihindukire ibumvirize mugabo nagira ngaruke gatoyi gatoyi cyane munkundiye kuri icyo kibazo cy'igisoda cya rekritema aho bavuga ibyerekeye abatutsi batabyitaba nashaka kumenyesha bariko baratwumviriza yuko jewe nari arusha muri komisiyo ya gatatu yiga ikibazo cya pe sekirite aho twasubiramwo igisoda gishasha turimo ubu nitwe twize ingene igisoda kimeze ubu ndashobora kubamenyesha mu bintu bikomakomeye cyane twiga tuzoshira mu ngiro mu myaka izokurikira ibyo biganiro ni uko hatashobora kuba kudeta ikindi nacyo ni uko hataba kirize y'imigwi y'amakominote y'ubwoko mu gisoda gishasha nicyo gituma mubona yuko nk'uku abantu bariko barasemerera bakoma induru mugabo ku bintu batazi neza ibyo ari byo hita bahamagaje abantu binjira muri sikame igisoda gikeneye abantu ijana hakitaba muri preselekisiyo abahutu bashika igihumbi n'amajana abiri hakaza abatutsi bashika amajana atatu kwiyandikisha mubona yuko hari ingorane hehe nta ngorane n'imwe hari kuko badufata mirongo itanu na mirongo itanu kandi ibintu byo kujya gusaba akazi mu gisoda biri n'ibihe harageze aho abatutsi bari bifuza cyane kujya kuba abasirikare ibyo bihe byaragiye biragabanuka ubu nkumbure abahutu nibo babona yuko hameze neza bagaca babyitaba bari benshi mugabo arafa iyo rekritema ni senkansengane ntibazobura iyo poromosiyo muri isikame izotangura umwaka uza nibareke rero kuza barafata ibintu kubera gusa bifuza kuvuga kuvuga kuvuga ngo isi yose ihindukire ibumvirize kandi by'ukuri ingorane itaraho icyo ni cya kibazo cyo kuvuga kuri bakokeza izo nzanku bashyira mu bahutu n'abatutsi kuko mirongo icenda mirongo icenda ku ijana y'abarundi babaye mu mahoro abahutu n'abatutsi ngaho kuri iyo mitumba twese turafise imiryango twama dutelefona ruguru kubaza iyo twumvise biriko birashuha tukabaza ruguru iwacu ati mbega bimeze gute mubona bizohava biba yuko ubwo bwicanyi buhari bakatubwira iti shwi ibyo biri mu mitwe y'abanyepolitike bashaka gucafuzanya muri bo tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na patrick patrick muriwe neza mwiriwe neza murafite ikibazo mwafite icyiyumviro tuga ku ijambo mu kanya gatoya yego mfite ikibazo n'icyiyumviro yego reka ntangurire ku kibazo ikibazo nashaka kukibaza mushano ndamubaza ati mbega ko avuga yuko mu burundi hariko harategurwa ihonyabwoko akashaka kwerekana akarorero akoresheje ibintu byigeze kuba mu rwanda ku bintu ku mpunzi zari zisanzwe zarahunze nagira ndamusabe aduhe nk'uburorero bushika kuri butatu canke burenga bw'ibihugu impunzi iyo habonetse impunzi ziba ziri hanze y'igihugu haca haba ihonyabwoko canke haca haba haba hariko harategurwa ihonyabwoko hanyuma bagakora n'iryo honyabwoko bakarishyira mu ngiro nkaca nongera nkamubaza tuti mbega ko avuga ngo mu burundi uravye mirongo icenda ku ijana y'abanyagihugu bari mu burundi twege dusanzwe turi hagati mu gihugu ukaraba jewe ibintu vyabaye mu za mirongo irindwi na kabiri sindabizi ariko ngerageje kuraba kuraba aho turi nkumva n'ivyavuzwe kera biratandukanye cane nuko uyu munsi twavuga ko hariho nyabwoko twiyobagije ku byabaye mu mirongo irindwi na kabiri kuko gusa uyu munsi tubana n'abahutu tubana n'abatutsi tubana n'abatwa banashaka mugabo iyo turi hamwe abanyagihugu bato bato kwitana kubwira umugenzi wawe ko hari umuhutu cyangwa ari umututsi ntikiri ikibazo hagati ya twege abanyagihugu bato bato ko hari abantu baciye ubwenge abo bantu bisobanura abanyepolitike nibabanze batahure yuko twebwe abenegihugu bato bato tutakiri inyuma zabo ngo duhendwe nabo banyepolitiki bishakira bariko bararondera inyungu zabo ndumva ihonyabwoko cyangwa bakoresheje ndumva telefone yawe itameze neza cyane rwose ariko icyiyumviro twagishikiriye reka duhe ijambo umushirantahe mushano agire icyo avuze ku byo mushikirije cyane cyane no ku makuru yatangajwe na na reka no ku cyiyumviro cyashikirijwe na Richard avuga ko eh, kenshi na kenshi eh, kubiba izankano mu banyagihugu bigira ingaruka mbi atari ibintu byiza byobandanya gukorwa muri iki gihe mushirantahe Terence dugakwijambo mu kanya gatoya cyane rwose umunota umwe murakoze yasabye ko notanga ibi uburorero bw'abantu bahitanywe n'ihonyabwoko bari mu bindi bihugu abayahudi iyo bari hose nazi yarabamaze abanyarwanda nta- ntaho hafi arabizi ikindi akarorero kari ko mirongo irindwi na kabiri rwema ni akarorero kabi mu burundi ntawo kigana igitigiri cy'abahunga ko baba benshi n'uko bari bake mu bisanzwe abarundi bategerezwa kwisanzura umwe umwe ukwiwe naho boba ari benshi byoba ari byiza kandi boba mu gihugu bose atawohunga icyo cy'igi- guharura igihugu igitigiri ntibikenewe cyane ko abarundi rero boreka kuba ibizankana nico twebwe twipfuza izankano niziveho haze umwumvikano havemo gukumirana nuko amategeko aterwa kuba meza rero ni akarere ko bigeze kuntora ahantu nkora nkaba uwa mbere bagaca bagira ngo kubera ntari muri umugambi uri ku butegetsi bakaza bakahashyira uwundi wa kabiri ibyo bibaza yuko ibyo bariko barabikorera ko bakagira nk'amategeko make a- mabi akumira wibaza abo babigirira ko bataba bibona cyangwa bari bijuju ibyo ni- ni- sinaterwa no kwitanga ko akarere mugabo ugenda arizi ko bibaho gukumirana kandi gukumirana mu masezerano yarusha rishari yabivuze amasezerano yarusha arabivuze mugabo bakabirengako iciza ntibubahiriza amasezerano yarusha ntibubahiriza amasezerano mpuzamakungu mu kurwanya ihonyabwoko no muri oni hariho igisata cya prevention de genocide gitwarwa n'uwitwa adama dieng n'aha rero yo ama- amashyirahamwe y'akazina muntu ariko aravuga ati muragabe muragabe umuntu nateye igisaka ateye icyo bagikuriyemo nico n'amakenga ubu rero ayo makenga bitabaye byoba byiza mugabo ntawoterera agati mu ryinyo Ego mi- eh, professeur Deogratias Nkinamira kugira ngo ah, nk'izo raporo zitangazwa muri iki gihe ntizitume haba inzankano hagati y'abarundi twumva barenga mirongo icyenda ku ijana babanye neza hokorwa iki kugira ngo eh, nk'ayo maraporo abayo atabayo kugira ngo ntagire ingaruka mbi ku kuntu ku mibano y'abanyagihugu hokorwa iki yewe ni ukuri em, urakoze cyane kumbaza icyo kibazo ni ikibazo gitomoye kandi cyumvikana ariko nagira ntangure kuvugira kuri iyi iyi raporo ya fidh jesi nigeze ndayivuga ko ndaguma ndababwire yuko irimwo ibintu byinshi eh, byi- by'ibyiyumviro byabo by'abaremye bitari ibintu bya- bihari la réalité est tout autre donc naho bihuriye namba bwiye bariko baravuga bariko baravuga amaradiyo bariko baravuga ibintu vya kudeta bavuga ibiki ntaho bihuriye mugabo nkavuga ko ndabumva kuko ndumviriza na rfi ndumviriza na voix d'amerique ndumviriza na na- barya babikora n'abakozi bakora ibyo babatumye bagiza gukoresha intumbero ibyo babwiye babuza gukora rero urumva ikibabaje ni uko atakuri kurimwo atubwira ati kuri kuri mwe rero ni akamaro kuko umuntu yicara ngo ariko ariko arategura ku- kuvugana cyangwa kumvikana cyangwa gukoresha ibintu bicana araje kuvuga adama diyange adama diyange twaribonaniye jewe nyine nawe yazangaye bujumbura adama diyange namwibuka neza cyane urumva n'abantu baza bafise intumbero bateguye naho umubwira ukamubwira ikintu cyumvikana ugasanga yica amatwi ntiyumva namba kubera iki kubera bafise intumbero bateguye kugenda bashyiramo mbe wumvira gute ko muri afurika muri iyi niyo afurikene ari bavuze batanguye kuvuga ngo barungike ibi- ama- inteko ibihumbi bitanu mu burundi b'abanyafurika kandi abashefu d'etat babo bahari baje bakavuga rokontrere sinubere ngene ibintu biza bikagorana Egomeye.
kuko umuntu w'umukozi iyo ari umukozi arakora ikintu bamutumye noneho ndagira ndaguhereze inshuti yanjye ikintu n'ukuri nibaza dukwiye kumenya twese kumenya yuko ikintu cyo ku- gukokeza kuremerendanya kuza gutegura barusindu bagambije nakubwiye ndi iyo jenoside abayivuga nibo bari kuyitegura basigaye gusa kuronka umuntu bayegeka ko niko jewe mbananya mvuga Ego me- ikintu rero novuga rero gikomeye botwoye kubuye ngongoreba ni ukugerageza aba bantu bose bahari bitwa ko baza kuvuga iby'uburundi mbe ni kuki batavuga bati dushiremo ab- abanyafurika haza abantu bava mu bindi bihugu bahe bakaza bavuga ibi n'ibi n'ibi cyangwa hasi abarundi munda- murundi agasinya ati iki kintu narakibonye ishinga intahe abanyamahanga baba nyine b'abacangero bakaza bakandika ibintu basanzwe bagira ibyo rero Ndum- ndumva- ko bikwiye ku- kuva mu bintu by'ibi izi mibonano mpuzamakungu bakaza bati mushenkahe amategeko terence mushenkahe deogratias ntiramira murashikirije ikibazo gihambaye kivuga ko eh, amashyirahamwe agikora ayo matohoza aba afite nk'intumbero yayo icyo kibazo ndakibaza mu kanya umushenkahe kiramunda ariko nagomba tubanze duhe ijambo ildefonse ildefonse mwiriwe neza uvuge cyane rwose mushikirize icyiyumviro cyangwa ikibazo muvuge cyane urebye n'icyiyumviro ni igitekerezo yego Eh, inshuro nyinshi twumva imiryango mpuzamahanga ngo yasohoye icyegeranyo ku burundi ntabwo ari uburundi gusa ni kimwe no mu bindi bihugu ariko se mu by'ukuri menya ko jenoside iri gutegurwa mu burundi kuruta abarundi bene gihugu ikindi nibaza ko nzi ko uburundi butagira uruganda rw'intwaro ko iyo jenoside itazakorwa mm, mm, ikoreshejwe intoki cyangwa imiheto n'imyambi niba bazi ko iri gutegurwa kandi intwaro nyinshi zitangwa n'ayo mahanga bizareke kuziba ubwo burundi nabo bayitegure bareke kuyi- kuziba iyo sinibaza niba ababirigi aribo bantu ba mbere babonye bavugizi b'akarere kurusha andi mahanga yose nkeka ko ahari batari bamenya ko abanyafurika dukwiye kwigenga igihe nacyo mvuga nti abanyafurika dukwiye guhaguruka yego nta washyigikira ikibi ariko banahaguruke natwe duhagurukire rimwe hashya abazungu ba- ba- bagomba kumva ko ba- bazajya bafatira ibyemezo abanyafurika ndetse nk'ubwo barifashe ngo bateranye inama y'abaminisitiri n'abadepite bateranye ngo bari kwiga ku burundi wenda nta bayobozi b'abarundi banahamagaye ngo bababaze gusa ngo ni ukubaza abarwanya leta niyo ubundi bavuga iki kindi Eh, mbona dukwiye kugira intambwe turenga Yego.
abanyafurika bikunze ko wa- amahanga ariyo yonyine akwiye kujya dufatira ibyemezo yego me- jenoside zemezwa mu bihugu runaka kubera inyungu bafite n'ahandi habaye jenoside ntizemezwe kubera inyungu bafite gusa twe twishyire hamwe dushyireho umuco wo kudahana ahabaye amakosa ahanwa ariko nanone sinumva ko abazungu aribo bakwiye kujya dufatira ibyemezo nk'aho turi amarobo nta bwenge tugira.
Ura- urakoze defonse urakoze kucimvira umushikirije reka duhe ijambo umushenahe kiramunda nawe nyine agire ico avuze ku vyo mushikirije hanyuma agire n'ico avuze ku vyashikirijwe na deogracias kinamira avuga ko kenshi na kenshi ayo mashirahamwe aba yifitiye intumbero naho baronka amakuru kenshi na kenshi bafise ikintu bashaka gushikako inyungu zoba zi- zihe mu gihe ivyo vyoba ari vyo eh, umushenahe eh, kiramunda ego eh, icyo umuntu ah, abwirizwa kuvuga ku byerekeye i- izo ibyo bintu bivugwa kuri eh, jenoside iri kwirategurwa mu burundi eh, jewe nkunda ku- gu- gufata akarorero ku muhisi koroneli jean batiste bagaza aho kenshi eh, yavuga ati abarundi eh, le burundi une memoire courte abarundi bibagira n'ingoga icyo nashatse kuvuga ni uko uno munsi iyo uriko uraraba abantu bariko barakokeza bariko barakokeza eh, ivyo bintu vyo kuvuga yuko hariho nyabwoko mu burundi usanga ari akagwi k'abantu eh, ba- ufashe nka mirongo indwi eh, na gata- na batanu ku ijana eh, bari- bari muri ako kagwi n'abantu bagi- ba- bagirizwa kubona baragize ihonyabwoko barateguye ihonyabwoko muri 1993 igihumbi kimwe n'ama- n'amajana icyenda na mirongo icyenda na gatatu mu burundi eh, ariho aho bagiriza umu- umugambwe frodebu mu maraporo ya nations unies yabaye yuko bagize ihonyabwoko ryo hafi abatutsi eh, ibihumbi amajana atatu bishwe abo nyene rero ukaca ubona eh, igitwengeje nuko nk'iyo bagiye kugira imyerekano imbere ya cpi usanga ari nk'umuntu nka jean minani yahamagaje eh, ku iradiyo y'u rwanda abahutu ngo nibatema abatutsi ah, niwe ahagaze ariko aravuga ngo ariko abatutsi icyo ashatse kuvuga muri ibyo ni uko n- biboneka ni uko ababivuga batabyemera babikorera gusa ku nyungu za politiki none nicyo gituma navuze no mu ntango iyo bwoko nimba riri ko rirategurwa nibareke abatutsi abegwa n'icyo kibazo abumva ko batari mu mutekano babona yuko bazohava bagigwa iyo jenoside babareke bavuge aribo babajya imbere basigurire amakungu y'uko ariko harategurwa ihonyabwoko ikindi nacyo nama ndiko ndavuga kandi ndagisubiramo nimba by'ukuri ariko harategurwa ihonyabwoko abo batutsi bariko barasemerera hanze mu maradiyo mu mashyirahamwe mu biki bariko bakora iki nimba ari byo by'ukuri ariko harategurwa ihonyabwoko ntibafate indege bamanuke bafate ibigwanisho baporoteje kominote yabo baporoteje ubwoko bwabo bareke guhagarara hanze gusa bavuga ngo bariko harategurwa ihonyabwoko ibyo rero byose byo kubona bicara mu masaro yabo i buruseli canada afurika y'epfo hehe mu rwanda i kampala bicara bavuga ngo bariko harategurwa ihonyabwoko bicariye ku matelefone n'amawasapu n'amafacebook nicyo cyerekana yuko nabo nyine batabyemera kuko yaba babyemera bari kuba baramaze gutangura kwiyungunganya biteguwe kugira bazoporoteje iyo jenoside mu gihe bo batabyemera umugambi nyamukuru wari uriwe mu kanya gato cyane rwose umugambi nyamukuru ni uwo guteranya abarundi kuko babona yuko ikintu cyonyine gihari gihari gishobora gutembagaza ubutegetsi mu burundi ari gukoresha ikintu cy'ubwoko ari gukoresha icyo kintu cya jenoside cyane cyane bagakorera mu nzego z'igisirikare ndasubiyemo mu nzego z'igisirikare uno munsi hariho ikibazo gihambaye cyane rwose tutavugira hejuru mu gisoda cy'iwacu dufise mirongo itanu senkani purusa senkani purusa muri komandema y'igisoda mirongo itanu mirongo turi hafi dufite abasoda barenga karanti mili abo karanti mili senkani purusa n'abahutu senkani purusa n'abatutsi we mwibaza yuko iyo jenoside ishobora kugigwa ishobora kugigwa igice cyose cy'inzego z'umutekano ari icy'ubwoko bumwe n'ubundi ikindi abahutu abandi bakaba abatutsi kandi n'ikindi nacyo iyo turiko turavugana ka umenyesha amakuru n'abasirikare batwara muri eta majoro n'ahandi hose jewe muhora ndababaza neza na neza kuko benshi turazinanye twarakoranye twarakuranye tuba bagenzi nkababaza ati mbega icyo kibazo cy'ihonyabwoko by'ukuri kiriho mbega murabona yuko abatutsi mu gisoda bamerewe nabi bose barandahiye ati ishwi ahubwo muri twebwe nyine hariho bahendwa hariho babwigwa bitari byo kugira bashobore guhindura ubutegetsi ku nguvu bakoreshejwe n'abanyepolitike bari hanze icyo rero niyo ntumbero y'ibyo bintu byose nibareke abarundi mu mahoro birimire bimbure babeho hama abanyepolitike nabo bareke gukokeza amajambo atari bateranya barindira amatora bitoze uwusumba abandi amajwi atwara igihugu tubibutse tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na emmanuel emmanuel mwiriwe neza yego murafise ikibazo murafise icyiyumviro mwiriwe mwiriwe neza ikibazo cyiyumviro mu kanya gatoya cyane rwose yego nagomba mu ndamukirize umutumire kandi mumumbarize n'akazina sinamwumvise neza muri hehe ga emmanuel ubwa mbere na mbere mutubwiye muri he ndi mu kanyosha abatumire ni richard haciramunda hakaba hariho na deogratias nkinamira professeur hakaba kandi na n'umushigantahe terence mushano duga ku ijambo
jica nifuza nifuza yuko abanyepolitike batoguma baduhenda bahenda twebwe abanyagihugu bato bato nuco nifuza nk'uko ndagahera yazanye demokarasi ahubwo mbona yuko bofata bakumvikana hama bagatwarira bose atakuvangura nawe byo kuvuga ngo ngo ihonyabwoko ngo ibiki ihonyabwoko rirashobora kuba cyangwa ntiribe mbega ihonyabwoko bavuga n'iriye ihonyabwoko ni ukuvuga ni ukwica umuntu uwo ari we wese mudasangiye iciyumviro cyangwa umugambwe nibwo bwoko aho umuhoneje ubu si ukuvuga ngo uhoneje umutuzi cyangwa ngo uhoneje umuhutu nyabuna guhonya umu bwoko no guhonya umuntu mudasangiye iciyumviro hama icyo mbona cyavuze cy'abasirikare ngo barabahenda je nibaza yuko ahubwo ibintu mbere byo mu gisirikare ahubwo mbona bigoye kuko uraza wumva ngo naka bamufashe ntaco bamufatanye ugaca wumva ngo bamwishe bamugandaguye ntumeya ngo yagandaguwe n'aba agafatwa bitajanye n'amategeko nka kurya ndadaye nyene yari yabivuze hubwo bamuhagarika bakamuha umutu- umutahe hama bakamwereka ubutungane hama ubutungane bugakora murakoze murakoze emmanuel eh, professeur deogratias ntiramira eh, ikintu mwoshikiriza ari impanuro muha nk'aba- abarundi kugira ngo ah, ayo maraporo aguma atangazwa ntabatumiwe bacanamo n'ikihe mudiwe kw'ijambo yego em, ikintu novuga ni ukuri mm, impanuro n'abarundi ni uko boshyira umutima hamwe ni uko baguma hamwe bagaheza rero ibyo ibivugwa byo byo ntawureka kubyumviriza kuko eh, amatwi yoyo ntudeze ngo tuyugare ni ukubareka bakumviriza ibyo bintu byose uko bivugwa mugabo bakagumana umutima hamwe bakagira n'umutima wo gutahura kugira umuntu amenye intumbero umuntu wese ariko aravuga abone icyo ashaka icyo agamije ni ukuri eh, abarundi yabivuze rishara ati mirongo icyenda ku ijana jewe no- novuga ko binarenga kuko nta hantu ntagendera muri iki gihugu eh, bararenga rwose amahoro aruzuye ngahe burundi aruzuye cyane ibyo kuvuga ngo hari umuntu afatwa hirya no hino ndabyo nomenya kuko serivisi z'abapolisi nje ntazonzi mbwa ibyo aribyo byose abantu bose urabona kandi iyo bafashe n'umuntu umuntu aravuga akidoga hariho uburyo ushobora ku- kubivuga nsaba rero ko abarundi bose uko bangana boreka gutwarira hejuru mu gihe bumvise igihuha hirya no hino gaca mm, nsaba yuko botabura bose bakamenya ko abantu bavuga ibi bintu bafite izindi ntumbero cyane cyane yuko ari abakozi n'abakozi baba batumwe na ba shebuja bo bafite numero bavuga kuko nta muntu n'umwe ushobora kuvuga ikintu cy'ihonyabwoko mu burundi Ego muri me- iki gihe jewe ndabishimye ndahandi bishoboka ntabihari ego turafise eh, umunywanyi radio ijwi ry'amerika firma mwiriwe neza Mwiriwe.
muri he firma ndi mu ntara ya gitega ntara ya gitega murafise ikibazo iciyumviro mu kanya gatoya cyane rwose umunota umwe iyumvira je ivyo nobona je ivyo mbona ivyo bavuga umengo ihonyabwoko icyo nobona kizohava coba hava kiba nk'ubwicanyi yibasiye inyoko umuntu bashobora kuba bugambiriye nk'abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi mbwa je simbona yuko yoba ari ihonyabwoko ahubwo ivyo ivyo umuntu yo- yovuga ni uko amakungu yogira inguvu mu kumvikanisha abarundi kuko ibintu umengo hari abantu baba bashyize ko inyungu inyuma iyumviro canje nico murakoze firma eh, mushiya ntahe terence bushano reka tubahe ijambo namwe mugira icyo muvuze cyane cyane nk'impanuro mwoha abarundi eka cyane cyane n'abantu bose bakora amaraporo y'uburu- ku burundi eka mwihweje ingaruka twavuze ko zishobora kuba mu gihe nk'ivyo nk'ayo maraporo yoba atariyo nk'uko babivuze abarundi barazi cyane rwose biriko biraba kurusha abandi bantu duga kw'ijambo
jewe impanuro notanga iya mbere noyiha leta leta yogira imigenderanire myiza n'ayo makungu kuko nyamuremire eh, nyamu- eh, niba mu- mu wihenze ukajya ku ubu kwi- kuguma wigunze wenyene ntivyokunda ari ubu buntu ubutungane budakurikijwe ari agateka kazi na muntu gahonyanzwe leta ikabigira atayihengamiye ico ikindi leta ikwiye kumva ko bikwiye bovugana n'abo bantu bose abo nyene bariko baravuga bati nta n'ububurana nu- n'umuntu ara- yitaba uwo batavuga rumwe mugiye kuraba abo muvuga rumwe gusa wo- hano urubanza ruba ruriho aho rero abarundi batari muri politiki botekana kuko abanyepolitike baba bariko bahiganwa mu nzira irashe mu nzira y'imigambi myiza y'ukubaka no guteza imbere abanyagihugu mugabo mu gihe bahiganwa babitwaza ubwoko abanyagihugu ntibashobora kurema ikindi cya kabiri munyarutse abantu bavuze ati abanyagihugu nibareke guhendwa nibareke guhendwa koko mugabo icyo nagira nkebure eh, ntuze rishare abantu eh, kandi icyo nameye ko ari cyo forodebu yarisha abantu leta iriho niza ukurikirana iyo forodebu Igomeye, urwo rubanza-
ikindi ndabona akanya abatutsi katujanye mushiya ntahe babifise- mushano
bivuga atari abatutsi nabyo ni byiza Ego mi- reka duhe ijambo rya nyuma umushere ntahe Richard Kiramunda nawe nyene agire ikintu atanze kimeze nk'impanuro haba ku barundi haba ku banyapolitike eka no ku mashirahamwe nyene ategura ayo maraporo duga ku ijambo risha ego eh, abanyagihugu bishakira amahoro Eh, impanuro umuntu yotanga yoyiha abanyepolitiki Eh, icyo nashaka kubanza kuvuga imbere yo gusozera no guhanura ni uko hariho abantu bahamagaye abantu ngo jya mu mabarabara mugwanye ubutegetsi biranka barategura kudeta biranka ubu bageze mu gukokeza ibya jenoside nabyo nyene amaswa dusumira bizokwanka rero ico nobwira abo banyepolitike nuko bomenya yuko iyo mwayobewe iyo byabananiye muratanga imihoho mukarekera abandi abo bananiwe gatatu bazonanirwa kane gatanu mugabo bazokwama bariko baragerageza guteranya Richard, ndagushimiye Richard kiramunda ndagushimiye cyane rwose ku kanya watoye kugira ngo tuganire tugushimiye nawe mushiya ntahe Terence Mushano ku kanya watoye kugira ngo tuganire Eh, Professeur Deogratias Intamira nawe turagushimiye cyane rwose turashimiye abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'Amerika bose ikaba duteye akamo bagashikiriza ivyiyumviro n'ibibazo turashimiye engineer yadufashe mu ngiga bw'ivyuma tukaba dushimiye kandi na Fatou Karara yegeranije ikiganiro mungira amahoro n'umugoroba mwiza mwese